Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. iradiyo ijwi rya amerika isamanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mu twumvira kuri mirongo ibiri gufira shokureva ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muriwe neza nshuti mwese muteze amatwi muri kumwe na frederic nkunikije ikaze mwese makuru yo kuri iyi saha umunyarwandakazi isimbi alliance yamenyekanye cyane muri sinema nyarwanda yagizwe umwe mu bagize ihuriro rya ambasade y'ishami y'umuryango w'abibumbye onu bashinzwe amahoro yavuganye n'ijwi ry'amerika iyo poroje yanjye rero nzajya nganiriza abadamu bari successful noneho mfashe n'abandi bashaka kuzamuka mu mishinga mito mitoya
uyu ni isimbi alliance yagizwe ambasaderi amahoro wa onu igisata cy'ibidukikije ubu naho aba arabi saudite iriko yifashisha ibiti bihangana n'amapfa mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe igihugu ca mali cananiwe kuriha imyenda kubera ibihano cafatiwe na CEDEAO ubufaransa bugiye gufata minsi ya vuba ingingo ya nyuma ku rubanza rw'indege y'uwahoze ari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana yarashwe amakuru havugwa hirya no hino ku isi amakuru avugwa hirya no hino ku isi hariho indege ya mu bufaransa sentare gasamburamanza iriteguriye gufata ingingo ya nyuma ku rubanza rw'indege y'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u rwanda juvenal habyarimana inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwezi kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani abacamanza bakuriye urwego rw'ubugenzacyaha rwo mu bufaransa juge d'instruction mu gifaransa bafashe umwanzuro wo gufunga dosiye bavuga ko badafite ibimenyetso bifatika ku baregwa icyenda bo muri fpr inkotanyi basobanuye kandi ko anketi zabo zabangamiwe cyane n'ubuhotozi n'izimira bidasobanutse by'abatangabuhamya no kwivanga mu kazi kabo k'inzego badasobanura mu kwezi kwa karindwi ibihumbi bibiri na makumyabiri urugereko rw'ubugenzacyaha rw'urukiko rw'ubujurire rw'i Paris narwo rwemeje icyemezo cyo ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na cumi n'umunani imiryango y'abaguye mu ndege ku itariki ya gatandatu y'ukwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane i kanombe ya kigali bajuririye urukiko rusesa imanza ari narwo rwego rwa nyuma rw'inzego z'ubutabera z'ubufaransa rwasuzumye ikirego cyabo ku itariki ya cumi n'umunani y'ukwa mbere gushize ejo kuwa kabiri nibwo rero ruzatanga umwanzuro warwo urukiko rusesa imanza rushobora narwo kwemeza ko dosiye ifungwa icyo gihe ibya nketi byaba birangiye burundu rushobora kuvuga se ko dosiye ikomeza ifunguye ubwo rero bwo dosiye yasubira mu rwego rw'ubugenzacyaha nk'uko ikigo ntaramakuru afp cyo mu bufaransa kibisobanura iki cyemezo kibaye gishobora gusubiza irudubi nanone umubano wa kigali na paris iyi dosiye yatumye u rwanda mu bihumbi bibiri na gatandatu rufunga ambasade y'ubufaransa i kigali rwirukana n'abadiplomate bayikoreraga ibihugu byombi byongeye gusubukura umubano nyuma y'imyaka itatu mu bihumbi bibiri n'icyenda
urakoze thomas muri arabi saudite abatetsi bariko bifashisha ibiti bihangana n'amapfa mu gutorera inyishu ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe idonido inkuru jeni mukanguzi mu gihe amapfa yogogoje uburasirazuba bwo hagati impirimbanyi y'umunyarabiya saudite abdullah abduljabar arabona igisubizo mu butayu hari ibiti bizana imbuto gusa igihe byumaganye ibyo biti biratanga amahirwe hashize imyaka magana ibi biti bihari bizwi ku izina ry'icyarabu argada bitanga inkwi zo gucana bigaburira inyamaswa kandi bigatanga amahumbezi mu bushyuhe bw'ubutayu imizi yabyo ifata umucanga ikarinda serwakira zawo abdul jabal visi perezida w'ishyirahamwe arigada ryita ku bidukikije yavuze ko ishyirahamwe rye rifite umugambi wo gutera ibiti ibihumbi magana abiri mirongo itanu bitumva amapfa uyu mwaka ahitwa unayizaha mu karere ka kasimu rwagati gutera ibyo biti biri no muri gahunda ya guverinoma ya arabiya sawudite yo kugabanya ibyuka byangiza ikirere n'igunduka ry'ubutaka iki gihugu kirateganya gutera miliyari icumi z'ibiti mu myaka mirongo iri imbere kiranateganya gukorana n'izindi leta z'ibihugu by'abarabu mu gutera ibiti miliyari mirongo ine mu mpande zose z'uburasirazuba bwo hagati ibyinshi muri ibyo bihugu byugarijwe n'izamuka ry'igipimo cy'ubushyuhe kandi bumara igihe kirekire n'amapfa adasiba bikagira ingaruka zikomeye ku bijyanye n'amazi n'ibiribwa ibyo biti bizaterwa bishobora kumara amezi bidakeneye ikijojoba na kimwe cy'amazi kandi bishobokanye n'ahantu hari ubushyuhe bukabije bwa dogere mirongo itanu n'umunani ku gipimo cya selisiyusi mu kigobe niho hantu hambere hashyuha kurusha ahandi ku isi
urakoze jeni igihugu cya mari eh, cyananiwe kuriha imyenda bivuye ku bihano icyo gihugu cyafatiwe na cdr ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirinde kuva ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa mbere gushize umowa titre yandikiye amabaruwa atanu ibigo by'ishoramari isobanura ko mari itagishoboye kwishyura imyenda yayo ubu yose hamwe imaze kugera kuri miliyari mirongo itanu n'eshatu z'amasefa ni ukuvuga amadolari arenga miliyoni mirongo cyenda n'imwe n'ibihumbi magana atandatu umewa titre ni urwego rushinzwe gucunga ibirebana n'imyenda mu muryango wa umoa union monetaire west africaine ugizwe n'ibihugu umunani bikoresha ifaranga sefa ari byo cote d'ivoire senegal togo burkina faso mali guinee bissau niger na benin umewa titre isobanura ko ibibazo byo kwishyura bya mali byatewe n'ibihano bikarishye abakuru b'ibihugu bya CEDEAO bayifatiye nyuma ya kudeta ya Colonel Asimi Goita mu kwezi kwa gatanu mu mwaka ushize. CEDEAO yahagaritse urujya n'uruza rw'imari hagati y'abanyamuryango bayo na Mali. Yafatiriye kandi n'imari ya Mali iri muri banki nkuru z'umuryango no muri banki z'ubucuruzi zo mu bihugu
urakoze thomas umushikiranji w'imigenderanire y'uburusiya n'amakungu sergei lavrov asaba perezida wiwe vladimir putin guha igihe gihagije ibiganiro ku kibazo ca ukraine tugaruke kuri wewe n'ubundi thomas kamerine mu kiganiro barimo bombi kuri televiziyo perezida putin yabajije minisitiri we lavrov niba ibiganiro n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi bigikenewe lavrov yashubije ko aho bigeze ubu bigifite amahirwe ati ibyiza ni ukubikomeza ariko tuvuga ko tudakeneye imishyikirano itaragira minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburusiya yasobanuye ko icyizere gituruka ku bisubizo leta zunze ubumwe za amerika imaze gutanga ku mpungenge z'umutekano w'uburusiya yatanze urugero ko washington yiteguye gukomeza imishyikirano ku kibazo cyo kugabanya ibitwaro bya misile ifite ku mugabane w'uburayi no kugabanya imyitozo ya gisirikare ihakorera lavrov ariko yatangaje ko umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'uwa otan bo ntacyo baramusubiza ati noherereje ibaruwa bagenzi banjye b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byo muri iyi miryango yombi nta n'umwe urampa igisubizo gishimishije ariko tuzakomeza tuvugane nabo uburusiya busaba umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'uwa otan gusinyira ko bitazemerera kwinjizamo ukraine n'ibindi bihugu byari mu cyahoze ari repubulika z'abasoviyete cyasenyutse mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe isaba kandi otan guhagarika gushinga ibitwaro biremereye muri ukraine no gukura ingabo zayo mu bihugu byo mu burasirazuba bw'uburayi ibi byose nk'uko uburusiya bibisobanura byugarije umutekano wabwo
murakoze bagenzi bacu kuri aya makuru badushikirije avugwa hirya no hino ku isi hejuru ya makuru mugafasha kudugira kuri wewe we akaburungu radiyo yacu vewe akaburungu rome com adrese ya facebook youtube na instagram byacu ni voa radiyo yacu mu kanya rero twerekeze akarere ka afurika ibiyaga binini perezida w'uburundi evariste ndayishimiye aza kwitabira inama igira gatandatu y'abakuru b'ibihugu n'amaleta agize umuryango w'ubumwe bwa afurika hamwe n'ubumwe bwa buraya izotangura ku wa kane w'indwi igenekerezo rya cumi n'indwi ikarangira ku wa gatanu igenekerezo rya cumi n'umunani i buruseli ku murwa mukuru w'ububirigi amahirwe y'uko muri iyo nama perezida w'uburundi na perezida w'u rwanda bahahurira ni menshi ubwa nyuma abatetsi b'uburundi bahuye amaso mu yandi n'ab'u rwanda hari mu mwaka mu kwezi kwa kane k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu diane ninazwa kuva yakaja ku butegetsi ni ubwa mbere perezida w'uburundi evariste ndayishimiye azoba yitabira inama zikomeye zibera ku mugabane wa buraya ni nabwo bwa mbere uburundi buzoba buserukiwe n'umukuru w'igihugu mu nama zo ku mugabane wa buraya kuva mu kwezi kwa gatandatu ko mu bihumbi bibiri na cumi na kane ubwa nyuma umuperezida w'uburundi yahunyuza ikirenge ku mugabane wa buraya hari mu kwa gatandatu ko mu bihumbi bibiri na cumi na kane aho umuhisi petero nkurunziza yaje i paris ku murwa mukuru w'ubufaransa amakuru y'ijwi rya amerika rikesha isoko ryizewe mu biro vy'umukuru w'igihugu c'uburundi yemeza ko perezida w'uburundi evariste ndayishimiye muri iyo nama azoherekezwa n'abantu bababa mirongo ibiri na batanu barimwo abategetsi bo mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu hamwe n'abo mubiri we icuka ciza hagati y'ubumwe bwa buraya n'uburundi gisa nk'ikiriko kiranaguka ubumwe bwa buraya buheruka gufuta ibihano bwafatiye uburundi bwemeza ko hari intambwe yatewe mu bisata bitandukanye abari mu mashirahamwe amwamwe aharanira agateka ka zina muntu bo y'amaraso uko babibona mu rwandiko rwashizwe ko umukono mu ndwi iheze n'amashirahamwe yigenga cumi n'indwi arimwo n'inani zikorera mu buhungiro abatwara izo nani n'ayo mashirahamwe yarwanditse bavuze ko bakiriye nabi cane ingingo y'ubumwe bwa buraya yo gufuta ibihano ku burundi basigura ko agateka kazina muntu muri ico gihugu kagihonyangwa kugarukana amaboko ku burundi kubwabo bigashobora kuvyara ingaruka mbi aha tukibutsa ko imigenderanire y'uburundi n'iy'ibihugu vya buraya ahanini ububirigi yatosekaye cane kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu uburundi bwagirije kenshi ububirigi kwivanga mu vyabwo no kuba bwarafashije mu guhakwa gutembagaza ubutegetsi bwa perezida petero nkurunziza no gushigikira abahatswe kubutembagaza umuryango w'ubumwe bwa buraya inyuma yaho warafatiye ibihano burundi wagirije ku nshuro nyinshi guhonyanga agateka ka zina muntu n'ayandi mabi uburundi nabwo butunganya imyerekano akatari gake bwiyamiriza ingingo z'ubumwe bwa buraya n'abategetsi babwo by'umwihariko bwiyamye kenshi ububirigi hagati aho isoko ry'ijwi rya amerika mu biro kwa perezida ndayishimiye twaribajije niba hari amakuru y'uko perezida w'uburundi i bruxelles ku murwa mukuru w'ububirigi yoba azohahurira na mugenzi we w'u rwanda paul kagame naryo ryishura ko ata vyinshi abiziko ico bikoze umukozi mukuru mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'u rwanda n'ayandi makungu yemereye ijwi rya amerika ko perezida w'u rwanda paul kagame nawe azokwitabira inama y'ubumwe bwa buraya n'ubumwe bwa afurika izoba kuwa kane w'ino ndwi i buruseli mu bubirigi abo bategetsi babiri bakaramuka bahuriye muri iyo nama azoba ari ubwa mbere perezida w'u rwanda paul kagame ahuye n'uw'uburundi imbonankubone kuva icuka hagati y'ivyo bihugu gitosekara inyuma ya kudeta yaburijwemwo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu uburundi mwibuke ko mu vyo buhora u rwanda harimwo ukubwegeka ko uruhara mu guhakwa gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi pya nkurunziza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu n'uguhindaro abahatswe guhirika ubutegetsi barimwo n'abarwanyi u rwanda narwo kenshi muri kahise bwisavye uburundi bubwagiriza agasomborotso no guha indaro abagamije kugira nabi ico gihugu inagurwa y'imigenderanire y'ivyo bihugu nayo nyene ikaba igeze kure nk'uko perezida w'u rwanda paul kagame ubwiwe yavyemereye mu ndwi iheze haheze imyaka indwi abakuru b'ibihugu b'u rwanda n'uburundi bahuye umuperezida w'uburundi yaheruka guhura n'u rwanda ni umuhisi petero nkurunziza aho itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa kane ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bahuriye i butare mu rwanda bavugana ku bibazo vy'umutekano w'akarere ico gihe hari hasigaye iminsi mike ngo imyerekano yiyamiriza iyindi manda ya petero nkurunziza itangure nta vyemezo gushika ino saha vy'uko abakuru b'u rwanda n'uburundi bazokwinyavya bakagirana ibiganiro ari babiri i bruxelles baramutse bahahuriye mu nama y'ubumwe bwa buraya n'ubumwe bwa afurika izotangura kuri uno wa kane ariko ikizwi ni uko bakaramuka bahahuriye aribwo bwa mbere umuperezida w'u rwanda azoba abonanye n'uw'uburundi amaso mu yandi inyuma y'imyaka indwi mu perezida ndayishimiye bitegekanijwe ko azohura nabo atagihindutse mu rugendo rwiwe rwa mbere ku mugabane wa buraya harimwo abategetsi b'ububirigi n'abategetsi b'umwe bwa buraya ijwi ry'amerika ritarashobora kumenya amazina yabo hamwe n'abarundi baba mu bubirigi atagihindutse bazohura na perezida evariste ndayishimiye kuwa gatandatu w'ino ndwi azoba ari igenekerezo rya cumi n'icenda
urakoze diana umunyarwandakazi isimbi alliance yamenyekanye cyane muri sinema nyarwanda yagizwe umwe mu bagize ishyirahamwe ry'abambasaderi b'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu bashinzwe amahoro yavuganye na mugenzi wacu timu ishimwe ku ijwi y'amerika ibintu byiza haba kuri kariyeri yanjye ndetse no ku muntu ushaka guteza imbere isi ndetse n'igihugu cyanjye cy'u rwanda izina isimbi aliyakuru ni izina risanzwe rizwi cyane muri sinema nyarwanda witeguye gute gufatanya sinema n'izi nshingano nshya wahawe biroroshye cyane kuko urabona ibintu tuba dukora ni ibintu bitanga mesaje ushaka gufasha umuntu mu myumvire ugahindura nyine imyumvire y'abantu mu buryo bwo kubazanira amahoro so ni ibintu byoroshye cyane nzakora sitori zigamije nyine kugarura amahoro mu bantu ndetse n'iyindi mirimo nyine yindi itandukanye nzajya nkoresha ibishoboka byose nyine kugira ngo baguhitemo kuba ambasaderi w'amahoro hagendewe ku kintu hari filime nakoze mu minsi yashize nanayitiriye nickname yanjye ariya the movie so iyo filime rero yari story ni story nyine yigisha abantu uburyo babana especially abantu bari married ku babyeyi bashobora gushyingira abana babo just kubera ko batwise akumva ko igisubizo ari ukumujyana ku mugabo akamufosinga kubana nawe so uh, hari hari harimo message nyine ikomeye nyine so nkora screening nikorera Abuja eh, screening yari private so abantu bari bajemo rero bakunze story yanjye hanyuma mbagezaho n'igitekerezo cy'umushinga mfite wo kuzamura imitekerereze y'abagore biciye mu buryo mu buryo abandi bagore bari successful bazajya baganiriza ba bantu bakiri abana batoya abana bakizamuka abandi bamama mbese nabo bagishakisha ubuzima kugira ngo barebe uko babaho so iyo iyo proje yanjye rero izajya nzajya nganiriza abadamu bari successful noneho mfashe n'abandi bashaka kuzamuka mu mishinga mito mitoya wigeze urota kuzagira inshingano nk'izi mu buzima ntabwo ubeshye rwose imana ntabwo nabirose pe ntabwo nabirose ni kwa kundi nyine umuntu ikintu kitantunguye kirimo urabona kuri iyi si twese tuba turi abambasaderi abambasaderi b'amahoro umuntu nubwo ataba ari ambasaderi w'amahoro muri loni aba ari ambasaderi w'amahoro nk'umuntu nyine wemera imana kandi wemera ko imana ko amahoro nayo atangwa n'imana n'abantu bayizi so nari nsanzwe ndi ambasaderi w'amahoro ariko kuba ambasaderi w'amahoro ku isi muri iyo ni ikintu nyine ntigeze ndota n'ubu ngumba numva nyine ari ibintu birenze nyine birenze ubwenge bwanjye iyo umuntu akureba abona ukiri urubyiruko ni iki wabwira urubyiruko rungano rwawe muri kano kanya ikintu nabwira urubyiruko rungano rwanjye ni uko nta kintu gishobora kuza ngo kigusange aho ngaho uri nta kintu uri gukora ikintu cyose kigusanga iyo wagiye ntabwo cyagusanga mu nzu mu buriri uryamye ntabwo nyine ugira ikintu ukora kugira ngo ugere ku kindi ni iki uzashyira imbere muri kano kazi ku buryo umuntu wari usanzwe akuzi muri sinema nyarwanda azavuga ngo ariya kuru ni ambasaderi w'amahoro ikintu uzashyira imbere kandi natangiye no kugikoraho ni kuzamura imibanire imibanire myiza mu ngo no kuzamura icyizere ku bana b'abakobwa bashaka kuba bahura n'ibibazo byo gutwita abakiri batoya n'ibyo ngibyo nzibandaho cyane ahanini ibintu birebanye n'abari n'abategarugori isimbi alliance wagizwe ambasaderi w'amahoro muroni ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi ry'amerika yego murakoze kandi nishimiye no kuganira namwe cyane
ijwi ry'amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri ku mugoroba kuri furashi tivi mwakurikira icyo kiganiro no ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabararitse
turacavuga ku mugabane wa afurika ubwinshi bw'amakudeta muri iyi myaka kuri uyu mugabane buri ko butuma abahinga bicarira icyo kibazo mu gihe kuva mu myaka mirongo ibiri iheze gutembagaza ubutegetsi byasa n'ibyagabanutse cyane muri afurika ugereranije n'indi myaka yabanje mu mwaka n'amezi atandatu aheze uyu mugabane wongeye kandi kwadukamwo inyifato yo gutembagaza ubutegetsi ibindi kuri iyi nkuru dutega amatwi mugezi wacu temisitoke mutijima yadusomeye inkuru yanditswe n'ijwi y'amerika iki ni igice cya kabiri cy'inkuru twatambukije mu cyumweru gishize mu gice cya mbere cy'iyi nkuru twagarutse cyane ku bushakashatsi bwakozwe n'abarimu babiri ba kaminuza zo muri amerika bibanze cyane ku byo twavuga ko aba ari urukomatanye rw'ibibazo bishobora gutuma kudeta ikorwa mu gihugu runaka akanama k'umuryango wa afurika yunze ubumwe gashinzwe amahoro n'umutekano mu itangazo kasohoye mu bihumbi bibiri na cumi n'ine katangaje ko ihindurwa ry'ubutegetsi ridakurikije ibiteganywa n'itegeko nshinga bituruka ahanini ku byuho mu miyoborere biherekejwe n'ubusambo ubwikunde imicungire mibi y'urunyurane rw'ibyiciro by'abaturage imicungire mibi y'amahirwe igihugu gitanga ihezwa ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu kwanga kwemera ibyavuye mu matora kw'abayatsinzwe gukoresha nabi amategeko nshinga y'ibihugu cyo kimwe no kuyahindagura mu buryo butemewe hagamijwe inyungu z'abantu bake ndetse na ruswa abashakashatsi b'abanyamerika Aaron Berkin na mugenzi we Ivan Schoofer basanze ingufu z'imiryango ya sosiyete sivile ukwemerwa guverinoma ihabwa n'abaturage bayo ndetse n'amateka yaranze igihugu mu bijyanye n'ihirikwa ry'ubutegetsi bigira uruhare runini mu bikorwa byo guhirika ubutegetsi bindi umushakashatsi powell we yabwiye ijwi rya amerika ko ihirikwa ry'ubutegetsi riheruka rishobora kuba ikimenyetso cy'isenyuka ry'uburyo politiki yakorwagamo bigahindura icyerekezo cy'imitegekere bishobora gutera irindi hirikwa ry'ubutegetsi mu bihe bikurikiraho riturutse ahanini ku guhangana kwavutse mu gisirikare cyahiritse ubutegetsi avuga kandi ko bimwe mu bihugu bigwa mu cyitwa umutego w'ihirikwa ry'ubutegetsi aho hashobora kuba ihirikwa ry'ubutegetsi ryinshi ryikurikiranya mu gihe gito aho urugero atanga ni igihugu cya mari aho inshuro enye z'igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi zageragejwe kuva mu myaka icumi ishize mu gihe nyamara nta na rimwe ryari ryarabaye mu myaka makumyabiri yari yabanje mbere asimigo yita wahiritse ubutegetsi mu bihumbi bibiri na makumyabiri muri mari yasobanuye intandaro y'icyo gikorwa nk'imiyoborere y'abari ku butegetsi itari inyuze abaturage bose mu gihugu nyamara nyuma y'igihe kitageze ku mwaka ni ukuvuga mu kwa gatanu kw'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe yahiritse guverinoma y'inzibacyuho ubwo yari yafashije mu gushyiraho abikora avuga ko bikozwe mu rwego rwo gukora impinduka muri leta aho yirukanyemo abasirikare babiri bakomeye goyita yavugaga ko ukuba muri leta kwabo kunyuranyije n'amabwiriza agenga guverinoma nshya icyo gihe perezida w'ubufaransa emmanuel macron icyo gikorwa yacyisihirikwa ry'ubutegetsi rikorewe mu rindi muri gineya naho abahiritse ubutegetsi mu kwa cyenda kwa bibiri na makumyabiri n'umwe bavuze ko babitewe n'ibibazo bijyanye na ruswa n'isubira inyuma rikabije ry'ubukungu cyo kimwe no kuba perezida arufa konde yari arimo gutegeka manda ya gatatu nyuma yo guhindura itegeko nshinga ngo abashe kubyemererwa ibihugu bikennye kurusha ibindi ndetse n'ibifite demokarasi itarahama amateka agaragaza ko biba byugarijwe akenshi n'ibikorwa byo guhirika ubutegetsi ibihugu cumi na bitanu muri makumyabiri biza imbere y'ibindi ku rutonde rw'ibihugu bifite ubutegetsi n'ubukungu bujegajega rwakozwe n'umuryango mpuzamahanga w'abanyamerika uharanira amahoro fund for peace byose n'ibyo ku mugabane wa afurika muri ibyo cumi na bibiri byabayemo ihirikwa ry'ubutegetsi ryageze ku ntego nibura inshuro imwe mu mateka yabyo ibyo birimo somaliya repubulika ya demokarasi ya kongo santarafurika chadi sudani na zimbabwe ku rundi ruhande nta hirikwa ry'ubutegetsi rigera ku ntego ryakozwe mu bihugu bikize muri afurika binafite inzego zihamye nka afurika y'epfo na botswana
washington ijwi ry'amerika mu bijyanye no kugera ku ntego kugerageza ryo guhirika ubutegetsi ubushakashatsi bwa powell na thine bugaragaza ko igerageza ryo guhirika ubutegetsi ryo kuva mu myaka icumi ishize ryagiye rigera ku ntego cyane kurusha iryo mu myaka ya mbere yaho ibyo rero bikagaragaza ko nubwo inshuro zo kugerageza guhirika ubutegetsi zigenda zigabanuka cyane ariko kandi izigeragejwe zigera ku ntego kuruta uko byahoze mbere umubare munini w'igerageza ryo guhirika ubutegetsi ryageze ku ntego muri afurika uri mu zabaye hagati mu bushyamirane bwahanganishije leta zunze ubumwe za amerika n'icyahoze ari leta zunze ubumwe z'abasoviyeti mu ntambara y'ubutita yabaye kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine n'itandatu kugeza mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'umwe ihirikwa ry'ubutegetsi ryagaragaye cyane mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'itandatu uwabayemo inshuro zigera kuri zirindwi uwukurikira ni uw'igihumbi magana cyenda mirongo inani n'izigera kuri eshanu ibihe byakurikiyeho cyane cyane kuva mu ibihumbi bibiri uyu mushakashatsi avuga ko umuryango mpuzamahanga watangiye kutihanganira ibikorwa byo guhirika ubutegetsi ibyo rero byatumye kuri ubu abakora ibikorwa byo guhirika ubutegetsi basa nk'aho bategereza ko ibintu bibanza kugenda nabi cyane mu butegetsi buriho cyangwa bagategereza igihe bazaba bumva ko icyo gikorwa kitazabagiraho ingaruka mbi zirimo n'ibihano mpuzamahanga mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize umunyamabanga mukuru wa loni antonio guterres yatanze impamvu zigera kuri eshatu z'ingenzi zaba zarateye ubwiyongere bw'ibikorwa byo guhirika ubutegetsi mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe yavuze ko izo zirimo ubwumvikane buke bwiyongereye hagati y'ibihugu harimo kandi ingaruka zatewe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda hanyuma hakaza imyitwarire y'akanama ka loni gashinzwe amahoro n'umutekano mu kudafata ingamba zikomeye nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi nk'urugero ibihugu by'uburusiya n'ubushinwa byombi biri mu byemerewe gutambamira ibyemezo muri ako kanama mu mpera za bibiri na makumyabiri n'umwe byatambamiye ibihano bishya byendaga guhabwa abahiritse ubutegetsi muri mari nyuma y'aho bakerereje amatora yagombaga gusubizaho ubutegetsi bwa gisiviri icyorezo cya covid cumi n'icyenda nticyagize ingaruka ku bihugu bigaragara nk'ibyugarijwe n'ihirikwa ry'ubutegetsi gusa mu kugabanya ingengo y'imari yabyo yari isanzwe n'ubundi ari ntoya cyane no kongerera abaturage imirongo ntarengwa ibazitira kandi bari basanzwe barimo gutakariza icyizere ubutegetsi bwabo ahubwo cyagize ingaruka no ku bihugu bikomeye kenshi byafataga ingamba mu kubuza ko haba ihirikwa ry'ubutegetsi muri ibyo bihugu bikennye ibyo rero byatumye habaho ubwiyongere bw'umubare w'ibikorwa byo kugerageza guhirika ubutegetsi mu gihe cy'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ubundi byakabaye bigaragara nk'ibidasanzwe mu gihe ingorane zazanywe n'icyo cyorezo zaba zaragabanutse umushakashatsi powell avuga ko nubwo byakabaye bisa nk'ibidasanzwe kubona ubwiyongere bukabije bw'ibikorwa byo guhirika ubutegetsi bikomeza nk'uko biri ubu ariko we yizera ko imyaka iri imbere ahubwo ishobora kuzarangwa n'ubwiyongere bw'ibikorwa byo guhirika ubutegetsi kuruta ahubwo n'ibyari bimenyerewe
ijwi ry'amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru isaa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri ku mugoroba kuri flash tv mwakurikira icyo kiganiro no ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabararitse
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu arabandanya ariko mu kanya turaza kuyasoze inshuti mwese mu kanya nk'uko twabibabwiye turasozera amakuru yacu ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize aya makuru twavuze ko mu bufaransa sentare gasamburamanza yiteguriye gufata ingingo ya nyuma ku rubanza rw'indege y'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u rwanda juvenal habyarimana iyo nkuru rero niyo twabashikirije twababwiye kandi ko leta mari nayo nyine yananiwe kuriha imyenda kubera ibihano yafatiwe na cdao ishyirahamwe ryo mu bihugu byo mu burengero twongeye kandi turababwira ko umushikiranganji w'imigenderanire y'uburusiya n'amakungu sergei lavrov yasabye perezida wiwe vladimir putin guha igihe gihagije ibiganiro ku kibazo ca Ukraine iyi ni nkuru twabwiye twabwiye ko muri Saudi Arabi Saudite abatetsi bariko bifashisha ibiti bihangana n'amapfa mu gutorera inyishu ibibazo vy'ihindagurika ry'ibihe mu nkuru zo mu karere twavuze ko perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye azo kwitaba inama igira gatandatu y'abakuru b'ibihugu n'amareta agize umuryango umwe bwa Afurika hamwe n'ubumwe bwa Buraya amahirwe rero ko bashobora kubonana n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ni menshi inshuti mwese rero mwaduteze amatwi mu kanya nibaza ko dusozera ibiganiro byacu turashimiye cyane cyane abashyize hamwe amajwi dutanguriye kuri diodone cyubahiro tukaba twashimiye n'abadufashije bagenzi bacu bose aho bakorera hose mu ngo zabo badufashije kugira ngo aya majwi eka n'ibi biganiro byose bishyigwe hamwe byongere bibashikire turabashimiye cyane rwose turabashimiye tukaba tubifurije kandi ijoro ryiza umugoroba mwiza amahoro mutekanirwe mu banyu no mu byanyu